mubare radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa mbere itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka ikaze mwese mu biganiro vyo kuri ino saha twebwe rero twifuza gusubira kuba abarundi nico gituma twiyumviriye kuri uyu munsi mukuru wahora uhuza abarundi bakitwa abarundi niwe dushaka natwe dutegurirako kugira ngo dusubire twitwa abarundi uwo ni umwe mu barundi bahungiye mu rwanda aho baraye bahimbaje umunsi w'umugano mu gihugu cy'u rwanda nyine aho bari mu nkambi z'impunzi iyo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye mu kanya kari imbere harimwo izerekeye uh, uburundi butitavye ihayanisha ry'ibidandazwa uh, bita trade fair ryo mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ikaze mwese reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise urakoze oriyane muri leta z'ubumwe za amerika inama nshingamateka igenzurwa n'umugambwe w'abademokarate itekanya hagati muri indwi kwitora kandi ikemeza ko perezida w'umurepublikane yagiriwe n'ivyaha bishobora kumukura ku butegetsi mu gihe bitekanijwe kandi ko mu kwezi kuza hitezwe imburano zikomeye ku vyaha perezida donald trump yagirizwa naho ni muri sena yiganjemwo abarepublikane ikurwa ryiwe mu mwanya w'umukuru w'igihugu nta mahirwe rihabwa nk'uko bivugwa n'abahinga indongozi z'abademokarate zagiriza trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kuburabuza ibikorwa by'inama nshingamateka trump yarasuzuguye utwigoro turiko turakorwa two kumukura ku butegetsi aheje ku munsi w'imana yongeye kuvuga ko ikiganiro yagiranye na perezida wa ukraine volodimir zelenski cari ciza cane kandi ata nyungu za politike cari kigamije ni naco cabaye imbarutso y'amatohoza yamushikanye aho ibintu bishitse gushika ubu abategetsi ba afghanistan baremejeje ku munsi w'imana ko leta z'ubumwe za amerika itekanya gukura ibihumbi by'abasirikare bayo muri ico gihugu bashikirije ko vyavuye mu mwumvikano wabaye hagati y'ivyo bihugu bibiri leta ya afghanistan yabwiye ijwi rya amerika kuko gukura abasirikare kwitezwe gutangura mu mezi atatu ari imbere ku munsi wa gatanu iyi makuru muri amerika byatangaje ko leta ya perezida donald trump igiye gutangaza muri iyi ndwi umugambi wo kugabanya abasirikare ba amerika muri afghanistan gushika ku bihumbi bine abasirikare ba amerika bashika ku bihumbi cumi na bitatu nibo bari muri afghanistan mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba no kumenyereza abasirikare ba afghanistan kurwanya abatalibani
Washington ijwi rya Amerika intagondwa z'abayisilamu zarishe abasivile bashika kuri mirongo ibiri na babiri barimwo abagore mu gitero cakozwe ku munsi wa gatandatu mw'ijoro rishira uw'imana mu gisagara ca beni mu ntara ya kivu y'iburaruko muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku rubibe na uganda vyashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi w'imana mu isantere w'intara ya beni donald kibwana yashikirije ko abarwanyi bo mu hari ADF bafise amamuko muri Uganda ari bo bicishije imipanga abo basivile abantu barenga ijana baramaze gusiga agatwe muri ivyo bitero kuva ku itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka abategetsi b'ibihugu bitanu bihurukiye mu muryango w'ibihugu vyo mu karere ka sahele witwa G5 sahele vyishinze kurwaniriza hamwe iterabwoba barahuye ejo ku munsi w'imana mu biganiro inyame mu mugwa mukuru wa nigeri ni inama ibaye inyuma y'urupfu rw'abasirikare mirongo irindwi n'umwe ba nigeri mu gitero c'intagondwa z'abayisilamu abo bategetsi bagasaba ko bokorera hamwe kandi amakungu agafasha mu rugamba n'izo ntagondwa perezida wa burkina faso rock marc christian kabore arongoye uwo muryango muri iki gihe yasabye bagenzi we ko bafata umunota w'agacerere mu kwibuka abasize ubuzima muri ico gitero co ku munsi wa kabiri ku kambi y'abasirikare mu gihugu ca niger
washington ijwi rya amerika muri afurika kandi ugutana mu mitwe muri libiya byarabandanije mu mpera z'indwi hagati y'abasirikare barwanya leta barongoye na generale karifa haftar hamwe na leta y'i Tripoli ishigikiwe n'amakungu ariko ku muhingamo w'ejo ku munsi w'imana nta ruhande rwabonetse ko rwageze ku ntambwe yo gutsinda y'intsinzi kanaka ku munsi wa gatatu generale karifa haftar yatangaje ko agiye gutanguza ibitero simusiga ku murwa mukuru tribori inyuma y'amezi yaba icenda arwana kugira yigarurire ico gisagara ibinyamakuru bishigikiye abasirikare ba haftar byatangaje ko binjiye hagati muri tripoli mu gihe ibishigikiye leta ya tripoli navyo byashikirije ko humvikanye ibitero by'indege ko hatigeze haboneka abasirikare ba haftar i tripoli kandi ko imirwano ikiri mu micungararo y'umurwa mukuru abategetsi ba leta yavuye mu mwumvikano bavuga ko bafise intsinzi kandi ko bigaruriye ibice bimwe bimwe
arakoze mugenzi wacu aruzi bigira imana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
radiyo ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr ryahinduye amwe mu mashyirahamwe afasha impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya tanzania intumbero y'iyo ngingo ni ukuraba uko ubuzima bw'impunzi bwokwiyongera bukamera neza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu gihugu cya tanzania james joven niwe yakurikiranye iyi nkuru mu nkambi ya nyarugusu hama haganira na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi
mu nkambi ya nyarugusu ishyirahamwe croix rouge risubiriwemo na medical team international mu gisata cy'ubuvuzi ishyirahamwe redeso ryinjiye mu kibanza cy'ishyirahamwe semdo mu gisata cyo kubungabunga ibidukikije ishyirahamwe danish refugee council risubiriye norwegian refugee council mu gisata cyo kwigisha imyuga no kwiyungunganya ku mpunzi ikindi iryo shyirahamwe nyene rizokora ni uguhagarikira inkambi ishyirahamwe international rescue committee irc ntirizoba rigihagarikira igisata cyo gukingira gukingira abana hamwe n'igisata cy'abatishoboye abagendana ubumuga n'abageze mu zabukuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zirashima kubona hcr ikora uwo mugambi wo guhindura amwe mu mashyirahamwe mu ntumbero yo kongera imibereho myiza ku mpunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania uguhindurwa kw'amashyirahamwe twarabyakiriye kandi turabishima cyane kuko hageze igihe usanga umenga oh, turabayeho ubuzima usanga bugoye ariko kubwo habayeho iyo mpinduka turayishima egome turayishima iri jambo naryakiye neza bivanye no kumwe n'ivyumviro vy'iwabo kumwe vyagenze ngira ngo bivanye n'amashirika kumwe yakora ngira ngo yakora nawe turindire turabe ayandi nayo yaza kumwe nazoshobora kudufata nimba zotwitaho ariko kimwe gusa nasaba gusa gerageza kutwitaho kuko twese turi twebwe turi impunzi dutegerezwa gufashwa egome turashimira kana UN kuba yumviye ico ciyumviye co guhindura ayo mashirika rero twe twavyakiye neza kubona UN ihindura amashirika mugabo iciza twifuza yuko eh, two UN yokora canke yofatira canke aya mashirahamwe aje mashasha yokora nuko hahinduka abayakoramwo hakaza abantu beza bakunda impunzi n'ahandi kweri muri rusange twavyakiye neza izo mpunzi zivuga yuko zari zifashwe nabi cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu ibintu vyari bikenye uburongozi bw'aya mashirika agiye ni ukuvuga harimo yuko nk'akarorero kuri ishirika rya red cross urabona niryo ryari riraba amagara y'abantu ariko abantu benshi barapfuye ku buzembe cyangwa ku ku gufata minenerwe e, abate, abateja babo aribo bagwayi nukuri waragenda ugwaje canke ugwaye ukabura imiti ukabwirwa ngo genda ku mafarumasi ugure n'aya mashiraga hamwe yajejwe gutanga indya mu mpunzi hari ukuntu nyene atabyifatamwo neza abantu bakibwa indya ku munzani minzane bakayizirika ibintu bikatubabaza gose rero nivyo twifuza yuko ama amashirahamwe ama- mashasha aje kuyasubirira yoboresha gose yogira neza gusa biravugwa yuko no mu kahise amashyirahamwe yigeze guhindurwa ariko imibereho ntiyigeze iba myiza nk'uko bari bavyiteze kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba ayo mashyirahamwe mashasha gukora neza no gukurikiza amategeko nk'uko yasezeranye na hcr buri muntu wese ahagarikira hajya baba bamusize kugira ngo yiteho impunzi nk'uko bikwiye kuko hari ibimuga hari abapfakazi hari abatamakazi hari imfubyi urumva kandi hariho na yani, hariho benshi kabisa b'ingwane zitandukanye rero twabasaba biteho bose nko ku bitaro urumva no- nubwo twagenda kurunda kugira ngo tugenda kwivuza ntitwaronka imiti ukwiye wivuje malariya nubwo yaronkeka ntiwaronkeka ntiwaronka imiti washobora kuronka gusa para ugataha canke aspirine ugataha none nka malariya ira- irakizwa na aspirine ntikibaho ariko nizera yuko ko red cross baba bayihinduye bakashira iyo mti ni vyiza rwose kandi turavyishimira reka tugerageze turabe imana izobifasha ico novuga kuri aya mashirahamwe mashasha yaje mu gukorera mu mpunzi mu nkambi nuko yokora uko yasezeranye na UN ko turazi baza gukorera mu nku- mpunzi barabanza bagahabwa amategeko bagenderako n'ukuntu bakwiye kwigenza no kwifata mu mpunzi kuko impunzi turi nk'abantu bimererewe nabi twagowe twaciye muri ibi na biriya ni ukuvuga muri mu ijambo rimwe pisikoloji zacu ntizikora neza rero nk'uko bikwiye niyo mpamvu hari abandi baza ba- bagashima imishahara ariko abarengwa babo bakabafata nabi Tura- twara- turabibona no mu mashirika nk'ajejwe nk'amagara y'abantu barafata nabi abagwayi ukabasanga ariko barabaryagagura wakati ahembwa kuri uyo mugwayi nuko rero twifuza yuko ayo mashirika mashasha aje yokora yisunze ko aje gukorera mu bantu bamerewe nabi bataye ibihugu vyabo kandi atari ku bushake twakwifuza yuko botwitaho nka twebwe impunzi kubwo kugarukira amagara yacu canke ubuzima bwacu bahagira intege n'inkomezi na cane cane mu kutwitwararika mu mwete uta- nta ngere biraboneka neza yuko impunzi zoba zigiye kongera gufatwa neza mu minsi iri imbere kubera ibikorwa biboneka gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu hcr harimwo kuronsa impunzi zitari bwaronswe ubuhungiro amakarita abaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no guhindura amwe mu mashyirahamwe ayo mashyirahamwe mashasha ategerejwe kuzobanza akazi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika turagushimiye cyane james kuri iyo nkuru tukivuga ku buzima bw'impunzi ku runo w'imana urunani rw'urwaruka rwahungiye mu gihugu cy'u rwanda rwateguye ibirori byo guhimbaza umunsi w'umuganuro kabaye akaryo ko guhanahana ibyiyumviro ku mico n'akaranga k'uburundi abari batumiwe barashimiye urwo rwaruka rutibagira iyo rwavuye ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana
humura burundi batubyaye humura buko ngo waduhetse intambara no guhunga bizorera
ako ni akaririmbo k'urwaruka rwo mu ikambi ya mahama rwari rwitabiriye uwo munsi mukuru wo guhimbaza umuganuro ibirori byateguwe n'urunani rw'urwaruka rw'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda abari bitavye uwo munsi mukuru akamwemwe kari kose bafungura ibigori bitetse imyungu amavuta y'inka bongera banywa inzoga y'impeke n'urwagwa eric rirazimba aserukira urwo rwaruka rwateguye ivyo birori amenyesha ko biyumviriye guhimbaza uwo munsi kugira bibukanye ivyahora biranga abarundi twebwe twaruka twakuriye mu gihugu tubona kirimo indyanane buri gihe hanyuma biratubabaza kuko twe twavutse nta mahoro twigeze tubona tubona buri munsi abarundi baryana batatewe n'undi muntu w'inyuma mugabo aga- bakaryana hagati yabo gutyo dushanga dutangura kurondera igituma duhora mu njyane tukaba n'abo tuzobyara natwe tubona ko tuzaba tubabyarira mu mu ngwana duhitamwo kurondera eh, ico tuma dusubira kuba abarundi tuka- umutima w'indyane ugahagarara rero dusubiye mu kahise tuza gusanga hari ikintu umuganuro twe tutabonye ariko twumvise ariko twumva koko wari wubatse abarundi kandi wubaka uburundi bituma uburundi bugira izina ariko dusanga hari igihe wahagaze kandi duharuye igihe wahagarariye ni naho hatanguye indyane kugeza uyu munsi abarundi baratatanye bari mu migwi itandukanye twebwe rero twifuza gusubira kuba abarundi nicyo gituma twiyumviriye kuri uyu munsi mukuru wahora uhuza abarundi bakitwa abarundi nibo dushaka natwe dutegurirako kugira ngo dusubire twitwa abarundi mu gihe umunsi mukuru w'umuganuro kari akaryo ku mwami ko guhezagira imbuto n'ibitungwa twabajije alphonse rugambarara umwe mu bantu bakuze yari yitabiriye ubutumwa bw'urwaruka icyo uwo munsi umaze ku mpunzi atambuto n'ibitungwa bafise yatwishuye ati aha turi mu mpunzi twokwibagira ibituranga twoba dushize twoca ducika abanyarwanda abanyekongo abatanzaniya aho turi tugakurikira imigenzo yabo rero ibi bitwereka yuko urwaruka rushize imbere koko eh, akaranga k'abarundi eh, bakifuza yuko tutobyibagira mwabonye yuko hari abaje eh, ba- batamba ingoma hariho abaje batamba intambu zitandukanye ziva mu mihingo nka yose y'i Burundi aha koko berekanye ko uburundi bukiri mu mitima yabo kandi no kubishima no kubishigikira rwose iradukunda arthur ajejwe imico n'akaranga mu gisata cy'urwaruka mu ikambi ya mahama amenyesha ko yungutse byinshi azosangiza abarongoye Eh, ugupfa kwa mbere ni uguta umuco Eh, ugupfa kwa mbere ni uguta akaranga Eh, kuko no kugira ngo muri uwo mwanya tube twita impunzi ni uko hariho bamwe bamwe bagiye barata umuco barata n'akaranga kuko mu karanga ko hambere no mu muco wo hambere harimwo ubumwe bw'abarundi hakabamwo kunwana kw'abarundi iyo burundi bugize ikibazo eh, hakamenya ko ari- ari- ari igihugu cyose kigize ikibazo ari abarundi bose muri rusange bagize ikibazo ikintu rero nungutse eh, ni uko eh, abarundi bakiciyumvira cyane yuko twosimbataza n'akaranga mu gihe turi mu buhungiro ntitubite tukabigumana diomede ndamanisha ni umwe mu bantu bakuze bari batumiwe muri uwo munsi mukuru wo guhimbaza umuganuro inyuma y'ibirori yamenyesheje ko atashe afise icyizere ko uburundi bufise kazoza keza ni ukuri ni ibintu bihimbaye cyane rwose eh, bitera iteka urwaruka kandi bituma natwe nk'ababyeyi twumva tunezerewe tubona yuko imbere yacu mu minsi iri imbere ari heza n'aho twosaza hariho urwaruka ruzodusubira kandi ruzi akaranga ka kera abatumire rero bari bitabiriye ivyo birori basavye urugwaruka rwabiteguye ko igihe bazosubira gutegura umunsi mukuru w'umuganuro wotumira abantu benshi bashoboka kugira basangire ivyo biza vy'uburundi bongera babashimira kubona bakora ivyategeza gukorwa n'abavyeyi babo desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje muri kongo abagendana ubumuga mu nkambi ya rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara yatewe n'uko ishyirahamwe rya pame rigiye kumara amezi abiri ridatanga inkunga i- i- ibwirizwa ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyo nkambi Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedast ngabo i rusenda ugeze muri iyi nkambi ya rusenda uhura na zimwe mu mpunzi z'abarundi zigiye ku kiyaga cya tanganyika izindi nazo ziri kuzamuka imisozi zigiye gushaka aho zitera ibiraka kugira ngo zibone amafaranga yo gutunga imiryango yabo muri iyi minsi ishyirahamwe rya pamu ryatinze kubeza ubufasha bw'amafaranga yo guhahisha ariko abagendana ubumuga ibo siko bimeze bamwe ubasanga mu mazu abandi nabo bari muri santere bari gusabiriza kubera iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi shimiyimana ferdinand ni umwe mu bagendana ubumuga bo mu nkambi yo mu rusenda muri iyi nkambi ya rusenda turimwo inzara ku bagendana ubumuga yabaye ndanse hejuru y'iki yihindu- y'ihindagurika ry'amapokeji baduha amezi n'ayandi ugasanga ukwezi kwarenze mukunde none ubu tugeze mu mezi abiri abantu rero tuti- tutava aho turi ata nguvu dufise zo kuja gu- kurondera kwishimamwo turagowe cyane tugiye mu mezi abiri abandi nabo batava naho bari barashonje cyane barabuze naho boyikubita twosaba yuko iyi nkambi ya rusenda abasanzwe bayiserukira nka haseri yatwakiriye na leta ya kongo bafatanije ko bokwitura pamu kibazo ca pamu bakagarukira abagendana ubumuga naho tubona n'abakomeye byahavuye bikananirana kugira ngo ntitumererwe nabi kurenza urugero kubera twamaze kubona ko harenze ko n'iyindi ndwi imwe hatangura kugaragara impfu zitangwa n'inzara mu bagendana ubumuga ba rusenda turasabye ko haseri na pamu bo kwikubita agasi bakatugarukira ubu batinda kubapokeza ibyo kurya mwe mugendana ubumuga mukora iki kugira ngo mwibesheho tukotesa burya bukarate tukarya amadeni mpaka ukwezi kukinzira mukundi na none ubu n'isaha abagendana ubumuga ni bake bafise burya bukarata mu nzu kuko twabuhereze abadufasha niyo dupakiye amafaranga ashikira bariya abantu badufashije mu gihe cy'inzara dusabe museveni n'abamya yuko gutinda kubaheza ubufasha bw'amafaranga yo guhahisha ibikorwa n'ishyirahamwe rya pamu bituma imiryango yabo habaho kutumvikana kw'abubakanyi nanjye ngendana ubumuga iyo umugore wanjye abonye biyangaye mu rugo aragenda n- n'abapolisi bakamusambanya kubera iki abona ime- nta mikoro ari mu nzu ingaruka duhura nazo twe abagendana ubumuga ni nyinshi kubera je umu- umu- ugendana ubumuga singira icyo nambara sinova aha ngo nobe noduga ku misozi guca ingero ngumaho nyene ngumanyerera nyene mbura icyo nkora kubera iyo mpamvu mu rugo umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore niwi- nugumye ha- nugume hamwe wigumye acambwira nkawumariye iki urabona mu nzu abana bari bariko barapfa n'inzara ntacyo umaze ubu ni ukuguma wicayeho gusa niyo mpamvu rero acashima kuja mu nzira y'ubusambanyi hatungimana festus asanga amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi yarakwiriye kubaheza amafaranga yo kwihangira imirimo kugira ngo iyi nkunga ya pamu izajya itinda bazajya bifashisha amafaranga baba bavanye mu byo bakora muri ibi- iyi mitahe bariko bahereza abandi mu ku- mu gukora amabrikete y'ibizuku mu buryo bwo gucana natwe n'amasabune budushyiramo kugira ngo dukore amasabune indani mu nkambi baduha ibikoresho byodufasha cyane mu mugwi w'abagendana ubumuga mu nkambi ya rusengo umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda emmanuel ntirampeba nawe yemeza yuko iki kibazo cyo gutinda gupokera kiraje ishinga impunzi zose ariko mu cyumweru gitaha pamu izatangira gutanga inkunga y'amafaranga ku mpunzi zo mu rusenda turafite ikibazo gikomeye cyo gupokera kuko biboneka ko amezi abiri a- agiye gu- guhera tutaronse imfungugu aseri itubwira ngo ni ukurindira mugabo rero hari uwari yatubwiye ari we aserukira ibiro by'ibaraka ko dushobora gupokera ku munsi wa mbere mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi ya rusenda n'iya murongwe ziza zihabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa n'ishyirahamwe rya pamu ribinyujije muri banki ya tembe aho impunzi zigenerwa ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'epfo
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika leta y'u rwanda ivuga ko yatanguye igikorwa eh, cyo ku igikorwa cyo kurinda ah, abanyagihugu gusi- gu- gusubira guhitanwa n'imvura umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busobanura ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'imvura ubu imaze kwimura imiryango ibihumbi bitatu iba ahantu hatameze neza muri iki gihe cy'imvura nyinshi inkuru ya sumta kaboyi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangiye gahunda yo kwimura abaturage batuye mu manegeka umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana dusenge yumva samweli yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nyuma y'aho baboneye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe ko imvura igiye kwiyongera kwimura abaturage byagiye ku murongo w'ibanze dukurikije amakuru twari twahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe byaragaragaraga ko hari imvura nyinshi cyane muri aka gace duherereyemo dufite rero ubutumwa bwo kugira ngo abantu tubashe kubamenya ariko benshi barasanzwe banazwi ariko tubavana aho ngaho hari mu manegeka akabije hashyira ubuzima bwabo mu kaga tubashyira ahantu badashobora kuba bakwicwa n'ibiza nicyo twakoze rero muri icyo gikorwa twabashije kuvanamo imiryango ibihumbi bitatu na magana atatu n'itanu mu gihugu hose turashima imana ko nta muturage wongeye kwicwa nyuma y'iyo mvura nta muturage wongeye kuzirikiza icyo twagomba gukora ni ukubavana aho ubuzima bwabo buri mu kaga iyi miryango rero iri hehe ubu ngubu kuko bavuye iwabo bari hehe iyi miryango ubu ngubu rwose turagira ngo dushimire abanyarwanda hirya no hino mu turere bacumbikiwe na bagenzi babo ahantu nyine ababashije kubaka ahantu hatari hatari mu manegeka ariko harimo n'ababaga bafite ubushobozi ariko bo ni bake cyane bashoboraga no guhita bikodeshereza cyane cyane nk'ahantu hari imijyi cyangwa se udusantere tw'ubucuruzi abo babacumbikiye se wenda gufata abantu umunani ukabajyana iwabo mu rugo n'ibintu bihenze muri iki gihe hari icyo leta yafashije uwo muturage wafasha abo bantu ikiriho cyo ni uko inzego z'ibanze nizo zo zakurikirana kino gikorwa ariko aho hagiye hagaragara abantu hari nk'abantu mu by'ukuri bashobora kuva no mu nzu zanasenyutse kuko n'abafite inzu zari zasenyutse bakavamo nta kintu bajyanye babashije kubaha udukoresho tw'ibanze two kubafasha muri iyi minsi ariko ku cyo wari uvuze ijyanye n'igihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyatugaragarije ko mu by'ukuri imvura nyinshi iri muri iki cyumweru ariko kugeza ngo matariki cumi n'arindwi makumyabiri izuba rizaba ryongeye kuva ku buryo ikibazo cy'ibiza kizaba kigabanutse dusengiyumva yasobanuye ko leta iteganya kubakira bamwe mu bimuwe bigaragara ko batishoboye abandi bafite ubushobozi bakiyubakira mu gihe cya vuba ni kenshi abaturage basabwaga kwimuka ariko bakanga kugenda bavuga ko batakwimuka badahawe ingurane ku mitungo yabo muri iki cyumweru nibwo ijwi rya amerika ryavuganye n'abatuye mu murenge wa kacyiru ni mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali nabo basabwaga kwimuka kuko batuye mu gishanga ariko bo bagasobanura ko badashobora kwimuka badahawe ingurane ikwiye baratubwira ngo gahunda zarahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga turababwira none se ko mwaduhaye impapuro kandi ibintu byose bikaba byari byarahindutse twe twarahatuye nimba izo gahunda zihindutse vuba mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye batubwira yuko impamvu tugomba kwimuka ngo turi mu manegeka ngo barajya ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yaguye mwebwe nta bwoba se mufite ko hari natwe ntabwo badufite nk'umujyewe kuva nahashaka hashize imyaka cumi n'icyenda mpaba kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye n'ubu ngubu bari bari kutubwira ngo twongere tuvemo none tuvemo nta n'ikintu baduhaye ntabwo tuzavamo twe tugomba kuguma muri iyi karitsiye ese nkatwe twebwe turapangayi baguye minsi cumi n'itanu ugahita uvamo nta n'amafaranga ufite ukavuga ko usohotse muri iyo nzu ujya hehe ntabwo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu leta ivuga ko abaturage badakwiye gutsimbarara ku butaka bushobora kubashyira mu kaga umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yemeza ko icyo leta ishyize imbere ari ukurengera ubuzima bw'abaturage ubutumwa twari dufite ni ukuvana ubuzima bw'abantu mu kaga kuko iyo amazi agiye kuzura ntabwo avuga ngo ntibakwishyuye cyangwa ntibakwishyuye icyo kwishyurwa ni ikindi ubundi binishyurwa undi ariho by the way uramutse wagiye ntabwo wakwishyurwa hishyurwa undi so ikintu rero twumvaga twihutira gukora nta muntu wabashije guhitanwa muri ibi kandi byari bigoye cyane urebye nk'imvura zaguye za nyamagabe za nyamasheke yari imvura nyinshi ubundi igipimo gisanzwe batubwira ko ari miliritiro cumi n'eshanu nyamagabe hari igihe yigeze kuga miliritiro mirongo itatu n'eshanu umunsi umwe ariko turajya imana ko nta muntu wahitanwe n'inkangu cyangwa se n'ikindi kiza twumvaga rero ubutumwa twari dufite ni ukuvana abantu mu kaga ariko dukomeza no gukangurira abanyarwanda kwirinda kubaka ahantu hari amanegeka ubwo butumwa bwaratanzwe ariko birababaje kubona hari abantu batumva nuko no kuhava ari inshingano kugira ngo umuntu abashe kurengera muri iki gihembwe amakuru atangwa n'abashinzwe iby'ubutabazi avuga ko abantu mirongo ine na batandatu aribo bamaze guhitanwa n'imvura yaguye ari nyinshi muri iyi myaka ishize imvura yariyongereye igahitana ubuzima bw'abaturage ariko umwaka ushize iyo byari ibidasanzwe ibiza byahitanye abarenga ijana na mirongo inani byangiza hegitari z'imyaka zirenga ibihumbi bine ibiraro imihanda n'inzu z'abaturage birangirika mu bihe bitandukanye leta y'u rwanda yiyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage hatazagira abakomeza kuzira imyuzure asumta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali
turashimiye asumta n'abandi bagenzi bacu bose badushikije amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini naho hirya no hino ku isi aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi dushimira na mukbere yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije tubararike ayandi makuru n'ibiganiro murashobora kuyaronka kuri site yacu ya interineti aderese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook na twitter niho turi radiyo yacu voa niyo aderese yacu mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese